e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso re bone video e swabisang ela ke re ko mafaratlhatlheng e ne re bontsha motlhokomedi o sotlang bana a nnetse go ba betsa ko kretšhe gompieno re buisana le mme eva malaka mokaedi wa partial care di ecd services kgotsa ka lefapheng la katlatlego loago gore dikretšhe di tlhoka eng pele ga di ka simolola go dira dumela mme eva dumela mme teng morake le bareki ba motsweding fm ee ya mme ne re batla go itse gore jaanong motho a ka ikwadisa jang kgotsa kae gore a nne le kretšhe ee se se botlhokwa mme ke gore re le lefapha la katlatelo lago go registera di-cretche re dirisa molawana o re o bitsang children's act number thirty eight of two thousand and five mme ga motho a batla go registera o tshwanetse a ikopanye le go ko kantorong e gaufi le ena bao ba tla motlhalosetsang ka botlalo gore go tlhokegang gore a kgone a registere lefelo la gage la go tlhokomela bana mhm. jaanong ma ke melawana efeng e, e tlwaelegileng ebile e leng mo melaong ya go tsamaisa crèche ee yaka o batla go registera creche rona re le lefapha re na le seo re se bitsang di-norms and standards yona melawana e mme ya buang ka yone e re kaelang gore pele o ka registera creche re tshwanetse re netefatse gore ga gona sepe se se bosula se o kileng wa se dira kgatlhanong le bana se re tla buang go sona morago ga dipelenyana mme gape o netefatse gore o na le lefelo leo health inspector a le tlhatlhobileng a bona di siamela go ka tlhokomela bana re netefatse gape gore botlhe bomme ba ba leng ko lefelong la tlhokomelo ya bana ba rupeletswe mm. gonne re berekisana le lefapha la education ba ba ikarabelang mo curriculum development ya ba bana ba leng ko di-crasheng re leitse gape le health inspector a tlo go netefatsa gore ko bana bao ba ile nnang ko teng go na le tulo e babalesegileng ya bana go ka ithuta bana go ka tshameka re netefatse gape re rometse di-social worker di tle go tlhola gore a bomme ba ba tlhokomelang bana ba tlhaloganya gore bana ba tshwanetse ba nne le dikarata tsa pholo bana ba tshwanetse ba nne le di-birth certificate bana a ba tlhabiwa ke ra gona go entiwa a ah, gona le lefelo le le siameng mo bana ba ka bewang ga ba ka lwala se re se ditsang ka puo ya sick bay le go netefatsa gape gore a gona le lefelo le le kontle ga mo bana ba rutelang mo teng la go ka apela bana le lefelo le le sireletsegileng hmm. la mo go ka bewang didiriswa tsa mo crashe tse di ka tlisetswang bana e, e, kotsi mme gantsi se re se lebalang re le bomme ba ba simololang di-crashe ke go netefatsa gape gore diheke kgotsa tsona di-gate tsa jarata e crashe di di tshwanetse di dule di tswaletswe ka nako tsotlhe le gore fenci eo le yona ke fenci e maleba mme ke tse dingwe tse e leng gore ga o tla yaanong o setse o kopane le social worker o tla go tlhalosetsa ka tsona wa tlatsa difomo wa itlhalosa gore o mang komiti ya gago ke bomang a gona le lenaneo le leng gore bana ba ga se tlhogele ko creche fela ba ja ba robala ba tla netefatsa gape gore ga e le gore bomme ga ba rupelwe ka yona nako e re ya go dumelana gore re kwadise creche eo ba tlhalosetse ba be ba kwadisiwe gore ba tla tsena mo lenaneong la thupelelo le lefapha le nang le lona le lefapha la education go ba traina go netefatsa gore ba itse se ba tshwantseng ba se dire go netefatsa gore bana ba rona ba gola e le gore ba ma maemong a loketseng gore ba ka ya sekolong ba itse go balanyana botaki fale le fale ka gore ngwana ga itse tsa ko crasheng go ile go robala fela okay jaanong mamone ke batla go itse gore um a gona le motho wa ko lefapheng leo la katlatlelo loago o dulang a a chaka a tla go lebella gore a tsotlhe ntse di ampere tshiamo mme mo morago ga ngwaga kapa ngwaga tse pedi kapa anytime during the year okay mo tabeng eo e re e bitsang monitoring le di-site eh. inspections a ke re ya ntsha ke ne ke tlhalosa gore ke eh, gaimolola yanong le kopana le bontshana gore eh. o tlhoka eng ga o tlhoke eng ga setse re go registerile mm ra dumelana gape gore go na le tseo re di bitsang gore ke di-unannounced visit ga re go boleletse mm-hmm. re tla tla fela ka gore go na le full registration mo e leng gore o na le tso tsotlhe tse di tlhokegang go kare o ka registera creation matichere a traine dithoi di teng lefelo le o direla mo lona le sireletsegile be re nna gape le conditional registration mo tlang kry-a e le gore ga re tsena re kry-ile go sena eh dikobonyana mo bana ba robalang materase be re go dumella gore within six months o netefatse tseo re tlo di bitsa di-announce visit re di dira quarterly re di dira monthly mo go tlhokegang ka gore batho le bona ba tle ba re repotele gore ee re kopa le eteleng koo mme seo se dira segolo ke badirediloago ba ba leng mo diditeng tse di farologaneng tsa rona okay jaanong mane ke batla go itse gore jaaka re bone mme o le one a sotla bana um a ka bona kotlhao ya mofuta mang fa motho eh, eh, a dirile jalo a sotlile bana kwa crutch okay mo ntlheng eo ya gore mme o biditse ngwana a ka o tlhaiwa yang ke na le modiri ka nna mme padi o tla re tlhalosetsang gore go tshwanetse go diragaleng ga mme a ka iphitlhela a le mo seemong se se maswabi se re se boneng dumela mma le kae le kae mma re teng o bua le mmamothabisai ke bereka mo social development ka mo ya child care and protection mme o ga go na le mongwe kgotsa modiri mo di-centereng tsa rona like tsone tsa e c d a ka sapa ngwana seo re se bitsa gore ke abuse go ya ka children's act ga gona ope o tshwanetseng gore a ka abisa ngwana in any way whether ke physically or emotionally or ka mekgwa jaanong children's act ya re tlhalosetsa gore fa go na le tiragalo eo o tshwanetse gore e reportiwe e reportiwa mo social development kgotsa e ka reportiwa ko mapodiseng gore ba tse dikgato ka go tswelela batho ba di-investigation tsa bone gore um motho a kgone go kry-a um kotlhao e eh ga a tla gore puto mo social development nna re tla sa gore eh justice system le yone e ka tsonela jaanong children's act gape go na le mo e buang ka child protection register child protection register re na le part a and b part a ke mo go repotiwang di-incident like yona ya ne o shapile ngwana re tla kry-a reporto in a form twenty two ke mo go gore go diragetse eng ka ngwana ko ya rona e be re na le part b of the child protection register part b of the child protection register ke mo go repotiwang um eh, batho ba o leng gore ba dirile tlhokofetso kgatlhanong le bana ke gore ba re ba bitsang gore ke di or ke di-perpetrators and then mo ke mo ba tshwanetseng gore ba repotiwe teng um acte ya tlhalosa gore ke bomang ba ba tshwanetseng gore ba ka dira gore batho ba repotiwe eh, ba bua ka organ of state like our justice ba report-a e manager ke part b e manager ke our national office ba tla romela report ko national office gore leina le motho le tseniwe mo part b of the national child protection register kgotsa di-recognize forum forum mo re tla bua ka eh, eh, di-panel tsa rona tse di tlabeng di-investigator um eh, di-disciplinary hearing panels mo e leng gore ke nagana gomme o o tla tsamaya um a fete through those panels le bone molao children's act ya ba a leba gore they can report um motho o mophapi of the national child protection register ga di fela o tla repotiwa mophapi of the national child protection register e tla rayang gore kore di-consequences tsa gore leina la gago le be le thuso ka moo ke gore yaanong mme o o tla ba le prohibited go ka bereka le bana in e, e, e, whether ke ko sekolong or ke teng e seding facility a ka se a bereka moo o oh, re tlhalogantse mme ra leboga e re jelwe ke nako ra lebogatlhe bomma re tla bua re bua le lona gape mo nako e tlang ra leboga okay re lebogile ee,